hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are the returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people this one a very heartbroken something Where we say fulani born oba of igangan palace Where we say the fulani them the target am Where we say why they go born and na because of say dem feel say di emir wey dey for igogo dem don pursue am comot for igogo for dat reason dem sef come tok say okay di king wey dey for dat igogo sef no go rest na im dem do wetin dem come carry dia fulani dem come carry am come to igogo come burn di king palace di oba palace so dat di oba sef di oba sef no go get palace again so di oba sef go comot di way di dia um, seriki comot for igogo so the believe they no get seriki again for igogon den igogon people sef no go get or buy again so now now as the di come out, he come put breeze for grant where be say he put breeze for grant where be say people no go feel no say na income. but many people wey be say they investigate dem talk say na seriki people. Both in children, they know and inside. But when they call the Seriki children, the Seriki children say they don't know one, no two. Say she be they don't pursue them come off for a go-go. Say they don't pursue them come off for a go-go. Why then they call them, they ask them, say, whether they there among people will we say he come um he go go Oba Palace to come born Oba Palace. He said they don't know one, no two. Make they go as the Yoruba people will be say they there for a go-go. And people will be say some eye witness will be say they see the people, they talk, say, nah fulani dem wey be say some they speak yoruba but yoruba wey they dey speak you go know say na fulani why some they speak pidgin english People go know say na fulani and now this one are very heartbroken wey king wey be say get big palace go come talk to will not get palace again They burn the palace wey be say both the vehicle where the king gets, wey be say e take am many years to take get all this thing They come turn di king to empty hand and this one are very very heartbroken wey be say even the son the family everybody go dey weak for this kind of situation say where dem wan for take start from and di govnor wey be say e dey for or your governor for your dey talk say make dem calm down and dey investigate but the governor no even come outside to come even talk say how e wan take support this igogon king wetin happen to this igogon wey be say no be say na The igogon man the igogon king use im hand to take do all this thing by himself The governor no even they talk about how you want to support the igogo king e no even they talk about where the igogo king dey right now how the oba they feel right now e no care to know and this one a very bad something wey be say the igogo people no come they sleep dem they sleep with one eye all igogo pipo dem don come up for igogo finish wey be say both di one wey they never born e house o both di one wey be say he don't come meet o all of them they carry their they eh, carry their phone They put for back of machine dem they run come comot for igogo and now if they run come comot for igogo for their own town again for their own place wey be say dem born dem put dem grow for there and this seriki na dis thing we see say dem fulani dey do if the yoruba people see me make come comot for our state see me na they go another state You know me, the seriki supposed go back to his own north why they say the Gogo dem talk say Seneki come out? all the Gogo people they no go let them get rest dem no go let them get rest so my people, make i leave now. make una watch the video make una see the full video of how Seri eh, the serikite send im fulani people to come burn this igogo palace This one na the full video my people. na the full video na im i go watch how the palace be how how everything be both di motto everything it was i mean i watch my people. And mean i no forget to let me know on a thing for the comment section my people. <laughs> oh my god ààfin kábíyèsí ọba ṣígàngàn làwa yìí ẹ ti rí i. ààfin ọba aṣígàngàn ti ìlú gàngán ẹ wo jàǹbá tí fúlàní kan ṣe fáwọn aráàlú gàngán ààfin ọba lẹ́ ń lórí ọ̀fẹ́ láti máa wò yìí ẹ ti rí inú ààfin ọba ẹ wà ààfin ọba bó ṣe jóná káti ẹ̀ wàá sọ tòótọ́ náà ṣerú ààfin tó yẹ kí kábíyèsí ọmọ gbére tí ìbá ṣe pé rí ìjọba ti burú ẹni má lóore ọ̀fẹ́ láti dá ààfin Séríkì gangan èèyàn ò rí bó ṣe rẹwà tó ẹwà ààfin tí kábíyèsí ń gbé kó tiẹ̀ lè wá di kán àwọn Fúlàní tiẹ̀ wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá ràn wọ́n lọ́wọ́ láti dáná sí ẹ wo gbogbo mọ́tò ẹ wo ẹ̀gbẹ́ tún ẹ wo ẹ̀gbẹ́ sí ẹ wò ó irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ a sì sọ fún ẹ̀ náà pé ẹ má jáde dìbò local government wọ́n tún jáde wọ́n tún yáyá wọ́n tún yáyà wọ́n wá láwọn àgbà òfò kan àwọn àgbà àdánù kan lóní kan máa jáde àwọn ọmọ ìdìbò ẹ rà àfin kábíyèsí ẹ wà àfin àfin lẹ̀ ń wò gbogbo òyẹ̀wò gbogbo òyẹ̀wò ló ti jóná yìí ẹ rí yàrá kábíyèsí rèé gbogbo ẹ̀ rèé. Ìṣọ̀kan ọmọ Oòduà TV Wunmi Adémọ́lá náà lèmi ń jẹ́ ibikíbi tẹ́ bá ti lóore ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ mi ẹ rí ẹ ti rí ilé ọba ló jóná yìí o ó jóná gúgú ni o gbogbo àgbàlá kábíyèsí ti dérú àgbàlá ọba ó ti dérú o ẹ ti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà wá bí tán dagbádá òsì débí ìgbẹ̀yìn ìgbẹ́yìn ńkọ́ kí wá la rí ààfin kábíyèsí rẹ̀ àṣé gangan ló gangan ẹ ti rí hmm? ẹ wo nǹkan só lè jẹ́ pé fúlàní leléyìí ṣẹlẹ̀ sí kí owó ribiribi ọmọ ti wọ àkáǹtì ẹ̀míà ẹ ti rí o ìlú gangan la wà yìí o kì í ṣe photoshop kì í sì ṣe pé recorded live and direct ní bára wa ò ṣe yá tó náà látún wà lóò gàngán torí pé a lè fàwọn èèyàn wálẹ̀ kí ìyàwó máa jẹ wọn èmi nìkan kọ́ mo sì wà ń bí èmi pẹ̀lú Awíkonko pẹ̀lú Lady K pẹ̀lú Prince sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbogbo wa la wà ń bí. ẹ wo nǹkan ṣe rí. bí mo ti ṣe ń bá ọjọ́ náà ráúrá. tí wọ́n ti wá kí wọn a ò gbọ́ pé wọ́n ṣe nǹkan kan fún wọn ní ìlú yìí. ẹ ti rí i. a gbọ́ pé wọ́n gbìyànjú tó tó súnmọ́ tó súnmọ́ ẹ ti rí i. gbogbo ẹ̀rẹ́ o gbogbo wájú pálá.